iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya makumyabiri na gatanu ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda amakuru n'isiganwa ry'amagare turu du rwanda abakinnyi bamwe bituye hasi kubera imvura imvura ntabwo ari imbogamizi imvura kugira ngo ibe imbogamizi keretse ari imvura y'amahindu ya yindi ishobora gutuma abayoboye umukino bawuhagarika ariko icyo nakubwira cyo ni uko iyi mvura nkeya ntacyo itwaye ku mukino wacu uyu ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amagare mu rwanda aimable bayingana siporo mu burundi ni shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru naho abaturage b'akarere ka rutsiro bishimiye ibigo bibafasha kurwanya kugwingira kw'abana babo izo rero ni ingingo z'ingenzi z'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ariko nk'uko musanzwe mubizi abanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi aya mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana aroyi waramutse neza waramutse thomas ndamutse n'abaduteze amatwi muri afurika guharura amajwi kuva ejo ku w'imana niho byatangura muri senegal inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo nyine ku munsi w'imana mu mahoro n'umutekano ntangere murwi ujejwe gutunganya amatora muri icyo gihugu sena watangaje ko byavuyemo bishobora kumenyekana kuri uyu munsi wa mbere cyangwa ejo ku munsi wa kabiri nyuma y'indwi zitatu z'imyiyamamazo abanyagihugu ejo ku munsi w'imana niho baja guhitamwo makisale asanzwe ari ku butegetsi arondera ikiringo ca kabiri ahiganwa kandi n'abandi bane aribo idirisa seke usumani sonko marise niyange hamwe na isa sale uzokwemererwa ko yatsinze ko yatsindiye ikibanza cy'umukuru w'igihugu azotegerezwa gukwiza amajwi arenga mirongo itanu ku ijana by'ibice mu gihe atanu umwe yoyashikana babiri ba mbere bazoca bongera guhiganwa mu yandi matora yo mu kwezi kwa gatatu muri nigeria iharurwa ry'amatora naho nyene y'umukuru w'igihugu ryatanguye ejo ku imana nyene naho hari ibice atari bwarangire neza komisiyo yigenga ijejwe gutunganya amatora muri ico gihugu ineke ivuga ko yongera kuyasubiramwo muri ivyo bice birimwo lagos rivers hamwe no mu ntara za anambra aho yabayemwo intureka umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika peter crotley ari abuja muri nigeria avuga ko komisiyo yigenga ishinzwe amatora itekanya gutangaza amajwi y'imfatakibanza kuri wa mbere yaba perezida muhammadu buhari asanzwe ari ku butegetsi hamwe na atiku canke atiku abubakari umwe mu bakomeye baharanira ikibanza c'umukuru w'igihugu bose bemeza ko bizeye intsinzi aya matora yo muri nigeria yaratekanijwe kuba itariki ya cumi na zitandatu z'uku kwezi kwa kabiri ariko komisiyo ishinzwe amatora iyigiza imbere hasigaye amasaha atanu gusa ngo ibiro vy'amatora hirya no hino mu gihugu vyugurugwe umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu ya leta z'ubumwe za amerika mike pompeo ashikiriza ko amerika iriko irihweza inzira yokoreshwa kugira imfashanyo zishikira abanyagihugu muri venezuela inyuma y'aho abasirikare bayoboka nicolas maduro basubirije inyuma amakamyo y'imfashanyo inyuma y'intureka zabereye ku mbibe ico gihugu gihana na brezil hamwe na colombia mu kiganiro yahaye televiziyo cnn yaha muri amerika umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru ntiyatomoye ariko uburyo buzokoreshwa mu kwinjiza izo mfungurwa izo mfashanyo mu gihe abasirikare ba venezuela bemeza ko bagavye ku mbibe yashikirije ko amerika ishobora gushyiraho ibindi bihano bizotuma maduro agondozwa agahebera ubutegetsi Juan Guaido arongoye inama nshingamateka kandi ashigikiwe na leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu bishika mirongo itanu icegera cy'umukuru w'igihugu muri amerika mike pence nawe kuri wa mbere atekanya guhura na Guaido hamwe n'abandi bategetsi bo muri ako karere Bogota ku murwa mukuru wa Colombia kugira bafatire hamwe umukenyuro wo kwinjiza izo mfashanyo muri ico gihugu ca Venezuela papa francisco nk'umwungere wa ekereziya katolika yarateye ibyatsi amabi yo gusambanya abana akorwa n'abakozi ba ekereziya ariko bamwe mu bahohotewe bavuga ko ako kamo ka papa ataco kazotanga papa ejo kuw'imana niho yasozera inama yari kirabera i vatikani yari ijejwe kwihweza ku mabi y'ubusambanyi akorerwa abana ayagereranya nk'ikimazi ku kiremwa muntu yitabagirizwa ibyo byaha nk'ibikoresho vya shetani yavuze ati ndabigereranya n'imigenzo mibi y'amadini yabayeho muri kahise aho imico y'igipagani yakorerwa abana yabishikirije ejo ku munsi w'imana abategetsi ba vatikano bavuga ko papa francisco azoshiraho urwandiko ngenderwako rw'amategeko akingira abana bakiri bato kugira ibyo byaha ntibisubire kubashikako perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ashikiriza ko afise icizere ku mubonano uzomuhuza n'indongozi ya korea ya ruguru kim jong yune mu twigoro twa amerika two kurangiza iterabwoba ry'ibigwanisho vya nikleyere bitunzwe n'ico gihugu korea ya ruguru perezida trump atekanya kubonana na kim jong yune ku minsi ya gatatu n'uwa kane ihanoye ku murwa mukuru wa vietinamu nta byemeza bikwiye byerekana ko habaye gutera intambuko ku kiringo korea ya ruguru yatanze ko izoba yarasambuye ibirwanisho bya nikleyeri umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa amerika mike pompeo yashikirije ejo kuw'imana ko atacahindutse ku bijanye no kugumizaho ibihano vyafatiwe korea ya ruguru ngo bizokurwaho ari uko ico gihugu cemeye ko haba igenzurwa nyakuri ry'uko umugambi wa nikleyere wahagaritswe
aloyizi bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mbibutse ko mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda noneho rero amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari isiganwa mpuzamahanga ry'amagare tour du rwanda ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rirakomeza uyu munsi umunyamakuru wacu mu rwanda jean claude munyandinda aratubwira uko ryagenze ejo ku cyumweru aratubwira kandi n'uko irushanwa mpuzamahanga rya volleyball mu karere ka gatanu ka afurika ryarangiye i kigali mu rwanda umutaliyani alessandro federi w'imyaka makumyabiri n'ibiri akaba akinira ikipe ya delco marseille provence yo mu bufaransa niwe wegukanye agace ka mbere k'isiganwa ry'amagare turu du rwanda ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri aka gace kareshyaga n'ibirometero ijana na cumi na kimwe abasiganwa batangiriye i kigali berekeza i rwamagana barongera bagaruka i kigali alessandro federi yakoresheje amasaha abiri iminota mirongo ine n'umwe n'amasegonda mirongo itatu n'abiri yakurikiwe na debesayi yakob wo mu ikipe y'igihugu ya eritrea hanyuma babiri bakurikiraho ni ukuvuga uwa gatatu n'uwa kane baba abasangirangendo ba alessandro federi mu ikipe ya belco marseille provence aribo kasperkivich buzemislov ukomoka muri polonye na areruya joseph w'umunyarwanda uyu areruya avuga ko mugenzi we alessandro federi afite ubushobozi bwo kugumana umwanya wa mbere no mu duce dukurikiraho kandi ngo yiteguye kumugenda iruhande akamurinda mu rwego rwo kumufasha kubungabunga umupira w'umuhondo ni umukinnyi w'umuzamutsi kandi ni umukinnyi w'umuhanga kandi turanabizi ko abataliyani uko biri kose baba bazamuka reka turebe umunsi w'ejo wenda nayihamana tuzamenya ko azanayisozanya ejo biragoye kuba nakataka nkajya bureke cyangwa nkaba nakataka munsi nk'umukinnyi wanjye kandi yambaye yero jezi ejo ngomba kurinda umukinnyi wanjye kugira ngo asozanye yero jezi keretse agize ikibazo mu nzira akavuga ati joseph ngize ikibazo aka kanya ni akawe jya guhangana ubwo iki gihe nibwo najya guhangana ariko mu gihe agifite yero jezi ngomba kumurinda mpaka kugeza ayisozanyije iri siganwa turu du rwanda ry'umwaka ku nshuro ya mbere rizamuwe mu ntera rigashyirwa ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe ririmo guhuza amakipe cumi n'atandatu arimo ndetse n'ikipe ya asitana yo muri kazakisitani iri ku mwanya wa gatandatu ku rwego rw'isi kubera imvura yaguye kuri iki cyumweru bamwe mu bakinnyi bashidutse bari hasi kubera ubunyereri mu gihe biteguraga gusatira umurongo usoza ku kicukiro umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino w'isina ku magare mu rwanda aimable bayingana asobanura ko iyi mvura ntawe yagakwiye gutera impungenge imvura ntabwo ari imbogamizi imvura kugira ngo ibe imbogamizi keretse ari imvura y'amahindu ya yindi ishobora gutuma abayoboye umukino bawuhagarika ariko icyo nakubwira cyo ni uko iyi mvura nkeya ntacyo itwaye ku mukino wacu kuri uyu wa mbere harakinwa intera ya kabiri ireshya n'ibirometero ijana na makumyabiri kuva i kigali berekeza i huye mu ntara y'amajyepfo tunyarukiye mu mukino w'intoki wa voleboro ejo bundi kuwa gatandatu ikipe y'akarere ka gisagara niyo yegukanye igikombe mu irushanwa ryaberaga hano i kigali hagati y'amakipe akomoka mu karere ka gatanu k'imikino muri afurika zone 5 ku mukino wa nyuma gisagara volleyball club yatsinze reg volleyball club amaseti atatu kuri imwe umuyobozi wa gisagara volleyball club augustin ntivuguruzwa avuga ko bagiye kurushaho gushyira imbaraga mu ikipe yabo umukino twawakire neza ko amaseti atatu ku- kuri imwe bigaragaza ko ikipe iba ikurusha ku buryo buhagije tubyakire neza rero nk'abanyagisagara kuko mubizi gisagara ni ikipe ihora itwara ibikombe yaba playoff turacyari turacyari mu ntuza ko nitukina nayo tubitwa ko tuzakirira iwacu twizeye intsinzi yaba gmt ndetse turi- turanitegura cyane kuko twenda guserukira afurika mu gikombe nyafurika turategura ikipe ku buryo buhagije ko muzi ko twitegura itariki mirongo itatu kugeza kuri cumi n'imwe tuzaba turi i kayiro imyitozo rero irakomeza dushyiramo ingufu mu ikipe ndetse tuzongeramo n'amaraso mashya umwanya wa gatatu muri iri rushanwa ryari ryitabiriwe n'amakipe cumi n'abiri wegukanywe n'ikipe y'ishuri rya utb itsinze sport s yo muri uganda amaseti atatu kuri imwe umutoza wa utb fideli nyirimana asanga abakinnyi be bagomba kwikubita agashyi ngo kuko kuba baheruka gutwara ibikombe bibiri mu gihe gito bitabaha uburenganzira bwo guterera agati mu ryinyo abakinnyi bacu bari bamaze kwishyira hejuru kandi birumvikana n'abana batoya gutwara ibikombe bibiri mu gihe cya- cy'ibyumweru bibiri ni ibintu bituma nyine umukinnyi uvuye uvuye ikirehe gutwara ibikombe bibiri bikurikirana ni ibintu bimusiga ahantu habi ariko bimugaruye ku murongo abonye ko hari abandi bakinnyi bamurusha agiye guhangana nabo Kababwira ko ikipe ya Gisagara Volleyball Club irimo kwitegura kwerekeza mu Misiri mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo muri Afurika yari Claude Munyandinda i Kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tugume mu rwanda mu karere ka rutsiro aho ni mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu ababyeyi barishimira ko bashyiriweho ibigo mbonezamikurire biha abana babo indyo yuzuye ubu bafite ibisaga magana abiri byita ku mirire n'imikurire myiza y'abana ni mu gihe mirongo itanu na batatu ku ijana by'abana bo mu karere ka rutsiro bagwingiye claude ganza munyamagana arakomeza n'iyi nkuru akarere ka rutsiro ni kamwe muri turindwi tugize intara y'uburengerazuba imwe mu ntara zivugwamo ibibazo by'igwingira ry'abana kurusha izindi mu gihugu uturere dutanu muri turindwi tw'intara y'uburengerazuba tuboneka muri cumi na dutatu twiganjemo igwingira ry'abana kurusha utundi mu gihugu hose bimwe mu byagaragajwe biza ku isonga mu bitiza umurindi iki kibazo harimo ababyeyi batazi gutegura indyo yuzuye ababyara bo badashoboye kurera abana bavuga ko bangavu batewe inda zitateguwe ntibitabweho amakimbirane yo mu ngo kudafatanya hagati y'abashakanye kimwe n'ababyeyi batonsa neza mu karere ka rutsiro kavugwamo igwingira ry'abana ku kigero cyo hejuru hamaze gushyirwaho site magana abiri na makumyabiri n'eshanu harimo n'ibigo mbonezamikurire y'abana bato ku buryo ababyeyi bahamya ko hari icyo bimaze gufasha abana babo mu gihe gito bitangijwe dufite umwana yaje yicara gusa hagati y'imyaka ine n'itanu atabasha guhaguruka ntiyahagararaga ntiyagendaga ntiyavugaga ariko mu gihe gitoya tumaze dutangiye muba mubonye namwe mwashima imana baragorwa bwaki cyane bakadindira nta mibereho yari bafite myiza ubwo irero ryaziye rwose bameze neza baraza bakabatekera bakabagaburira amata bahari umwana nta kintu babaga bamusigira bakanamusigira abaturanyi ntagire isuku nziza ariko aho twaboneye irerero turabazana twabona uko tujya gusoroma icyo cyayi abana tukaba twizeye yuko aho bari bari bubafate neza bari bubagaburire bakabagira n'isuku natwe tukabona umusaruro uhagije muri icyo cyayi cyacu ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka ushize ku mirire y'abana bwerekanye ko abana mirongo itanu na batatu ku ijana bari munsi y'imyaka itanu mu karere ka rutsiro bafite ibibazo by'imirire mibi akarere ka nyabihu nako kaza mu turere dufite ijanisha riri hejuru kurusha utundi mu gihugu aka nako kari mu burengerazuba umuyobozi wungirije w'akarere ka rutsiro ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana butasi jean herman avuga ko byatumye bakaza umurego mu guhangana nabyo muri ubu buryo twashyizeho gahunda twise tumurere neza ni gahunda izatuma ingo zegeranye zifite abana bari munsi y'imyaka itanu babasha gushyira abana hamwe tukabona uko tubakurikirana muri za gahunda zo kurwanya imirire mibi aho tubafasha kurya neza dukurikirana umutekano wabo tugakangura ubwonko bwabo ndetse n'ababyeyi babo bakabasha kwigira kuri bagenzi babo ku buzima bw'iminsi igihumbi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu impuzandengo y'igwingira mu gihugu hose yari ku kigero cya mirongo itatu na gatandatu n'ibice birindwi ku ijana naho mu mwaka ushize abana mirongo itatu na bane n'ibice icyenda nibo bari bafite ikibazo cy'igwingira bivuze ko habayeho igabanuka rya rimwe n'ibice umunani ku ijana mu myaka ine intego ya gahunda y'igihugu y'ibigo mbonezamikurire ni uko ikibazo cyo kugwingira cyazaba kiri ku kigero cya cumi n'icyenda ku ijana mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane ni igabanuka rya cumi na gatanu n'ibice icyenda ku ijana mu myaka itandatu bivuze ko buri mwaka hajya hagabanukaho kabiri n'ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana umuhuzabikorwa wa gahunda y'igihugu y'ibigo mbonezamikurire anita asimwe asanga abashakanye badafatanyirije hamwe kwita ku mibereho myiza y'abana babo imbaraga zishyirwa mu kurwanya imirire mibi itera igwingira ntacyo zageraho iyo umwana tutamwitayeho cyane cyane muri ya minsi igihumbi ya mbere y'ubuzima umwana nubwo wenda atapfa ngo tumushyingure aba ariho ari muzima ariko atazashobora kwigeza ku byo yari bwigezeho byose iminsi igihumbi ya mbere y'ubuzima bw'umwana ni uguhera umunsi umwana asamwa bigakomeza ya mezi icyenda yose amara mu nda na ya myaka ye ibiri ya mbere y'ubuzima iyo minsi iyo tuyitakaje buriya tuba tuyitakaje ubuzima bwacu bwose uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef mu rwanda ted mary avuga ko igwingira ry'abana ari intambamyi ku iterambere ry'ibihugu byinshi n'u rwanda rurimo aha ted mary aragira ati konsa umwana mu mezi atandatu ya mbere no kumuha intungamubiri zihagije ni ingenzi umutekano w'umwana no kumwitaho uko bikwiye haba mu rugo iwabo no mu baturanyi cyangwa mu marerero ni ngombwa cyane bagomba guhabwa uburere no gutozwa gusabana n'abandi bana n'abarezi mu gihe bagiye gutangira kwiga bizagira akamaro cyane mu kugabanya igwingira ry'abana mu gihugu raporo unicef yasohoye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize ku mirire mibi mu bana igaragaza ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi abana miliyoni ijana na mirongo itanu n'imwe bari munsi y'imyaka itanu bari baragwingiye miliyoni mirongo itanu n'imwe bari baratakaje ibiro ku buryo bukabije mu gihe miliyoni mirongo itatu n'umunani bo bari bafite umubyibuho ukabije unicef ariko yerekana ko hari intambwe yatewe kuko abana bagwingiye bavuye kuri mirongo itatu na babiri n'ibice bitandatu ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri bakaba bari bageze kuri makumyabiri na kabiri n'ibice bibiri ku ijana mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi hafi kimwe cya kabiri cy'imfu zose z'abana bari munsi y'imyaka itanu ziterwa n'imirire mibi ku buryo unicef yemeza ko abana hafi miliyoni eshatu ari bo bapfa buri mwaka bazize imirire mibi kubw'iri ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana indyo ituzuye ishyira abana mu kaga ko kurwaragurika kuba babura ubuzima kubera indwara zagombye gukira kuba izo ndwara zabarembya zikabazahaza kuko umubiri wabo udafite ubudahangarwa buhagije kandi n'iyo bakize bagakira bitinze claude ganza munyamagana irutsiro mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika noneho tujye mu burundi mu ruhongore kama rwa ruvubu parike nasiyonari dora ruvubu ibikoko byasubiye kugwira nyuma y'ibihe by'intambara nyamara rero ubuyobozi bw'uruhongore buvuga ko rudasurwa uko bikwiye umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze ari muyinga araduha ibindi bisobanuro kuri inkuru uruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu ruhagaze ku buringanire bungana n'amahegitari ibihumbi mirongo itanu n'amajana umunani rukora ku ntara za muyinga shankuzo karusi na ruyigi ako karere gatunze ibikoko by'amoko menshi mariko bakunda intwari ni umuyobozi w'urwo ruhongore turafise ubwoko bushika mirongo ine na bune bw'ibibyara ubwo bita mu ifaransa amamifere iboneka cyane ku bwinshi ubona imbogo indonyi ajya amazi ya ruvubu nawe ntaribonekezayo imvubu tukagira kandi ubwoko burenga amajana abiri na mirongo ine na butanu bw'inyoni hanyuma tukagira kandi n'ubwoko burenga cumi na bune bw'amafi hajya mu mazi ya ruvubu turasangayo inzoka zinini harimwo isato inshira imamba n'ubundi bwoko butari buke bw'inzoka tugasangamo n'ibindi bikoko ingwe ingeregere isasu inzobe imbwebwe n'ibindi bikoko bitari bike kinwa silivesire umwe mu bahoze babana n'ibikoko muri icyo kibanza avuga ko hari ubwoko butari buke bw'inyamaswa bwahonejwe n'uruhigi ubu abisigura ari mu bakozi ba parake amoko y'ibikoko dufise kuko turarata imbogo turarata indonyi hari impongo hariyo n'inkoto n'ibindi byinshi muga harakenewe na bijya bikoko cyane cyane ivyo twari dufise vyamazwe n'uruhigi rw'imbere y'ababirigi eh, rwo ku kibirigi nk'akarorero hariho impongo bita eh, inkorongo ntayikiriho kandi yari ihari je navutse mu mwaka wa mirongo itatu ico gihe zari hama hariho intare ntazikiriho hariho intuze imparage mberaha mu, mu buyogoma hariho niyo bita in- i- rhinoceros mu kirundi mengo bayita imwe inyuma rimwe izo ntizikihari ico kibanza gikingiwe kirinjiriza amahera ya leta ariko si ku rugero rushimishije umuyobozi wa parake ya ruvubu aribwo ruhongore kama ati abarundi ntibarijukira kuratira ijisho ubutunzi kama bw'igihugu cabo turaronka abava bava mu bihugu byo hanze abava hano indani nubwo tubona neza yuko aha mu gihugu cacu abakunda kuza kuraba gutembera muri nkuru ruhongore si benshi cyane haracakenewe inyigisho kugira ngo baze kwirabira ubutunzi igihugu cacu gifise ko hari habayeho igabanuka ry'abatembera parike cyane cyane bivanye n'ibihe igihugu cari giciyemwo nko mu myaka iheze igihe haba imigumuko twabonye ko babonye neza ko hari abantu bitigiri cy'abatembera bari bagabanutse mugabo uko ibihe byaza biratera bi- ndetse umutekano wiyongera twabonye neza yuko hari abantu ibitigiri byagenda biza biriyongera byiyongera buke buke uyu mutama ajejwe gutembereza ingenzi amenyesha ko ari ikintu leta ikwiye gukora cotuma uruhongore kama rwa ruvubu rusubirana iteka rwahorana twasaba rero na leta uyibwire yuko mu bintu byo kuratira ingenzi bazane nko bishasha bateragire aha mu rwanda biriyo mu karere tanzania biriyo muri kongo birahari cyane n'ahandi nk'akarorero iby'ingenzi zikunda umusumbaremba ya antilope chevale yaho- yagenda yitwa ipotrage nkoronko eh, im- imparage niyo zebre eh, mbere na ya nyimarimwe eh, rinoceros ivyo navyo ntivyoshoboka hakiri uruhigi kuko ntibozana ivyo gutera amacumu n'umuyobozi w'uruhongore arafise ico asaba leta cofasha rukinjiriza igihugu gusumba ahandi mu bindi bihugu usanga nko ku mayeroporo usanga bacishaho ibintu bijyanye n'ibinyabuzima bakerekana ubutunzi buri mu gihugu mugabo twe turabona neza ko hano ivyo bikibuze hano mu gihugu cy'iwacu hamwe mu bidufasha ivyo bika- bika- abantu abantu bakamenya ivyo dufise kuko nk'ubu hari nk'ubu naho usanga ari n'umurundi atemera neza yuko twaba dufise imboga aha mu gihugu iwacu ivyo rero biracakenewe nuko biza biraca ahantu aho umuntu ariko atembera akabona neza yuko hariho ubutunzi nk'ubwo twaba dufise uruhongore kama rwa ruvubu rwashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani ku itegeko ry'umukuru w'igihugu w'ico gihe yohani batista bagaza imiryango iharugwa ku bihumbi bitatu yarakuwe muri ico gice ihabwa amatongo ku nkengera z'uruhongore iryo tegeko rimaze gusohoka imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho siporo n'imikino mu burundi ni shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere evariste nziko banyanka ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze mu mpera zindi twari turangije ku munsi wa mirongo ibiri na kane kuri uwimana habaye inkino zitanu ku bibuga bitandukanye ku kibuga prince rwa gasore igihe cy'isaha umunani lelier watsinze lidia ridike burundi sport for africa ibitsindo bitatu kuri kimwe igihe cy'isaha y'icumi naho umugwi w'igipolisi rukinzo ntizawugendeye neza kuko watsinzwe na buja city umugwi wa meri ya bujumbura ibitsindo bibiri ku busa mu gihugu hagati naho imuyinga olympic star uri kukinira muhira watsinze flambo du centre bw'itega ibitsindo bibiri kuri kimwe mu ruyigi naho flambo de leste wari wakiriye egle noa w'imakamba urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi kuri stade urukundo ngozi mesaje ngozi watsinze atletico olympique y'ubujumbura ibitsindo bitatu kuri kimwe ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitatu rumwe rwabereye ingozi zindi zibiri zibera mu gisagara ca bujumbura ingozi ngozi city wo mu ntara ya ngozi wakiriye musongati w'igitega urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi bumamuru wo mu cibitoke watanye mu mitwe na kanza united wo mu kayanza urukino rwabereye kuri stade prince uri rwa gasore rwarangiye ku nsinzi ya bumamuru y'ibitsindo bibiri kuri kimwe ca kayanza united urundi rukino rwahuje vitaro na mesaje bujumbura imigwi yose yo mu gisagara ca bujumbura urwo rukino rwarangiye umugwi vitaro utsinze ibitsindo bitatu ku busa bwa mesaje bujumbura umumenyereza w'uwo mugwi gilbert kanyankore yakiriye neza intsinzi y'umugwi amenyereza nuko maze iminsi bivuga umwihwezo byose byose ndabikesha ku bakinnyi bien sûr narababwiye twarababwiye muri staff yacu ko dukeneye izi mashi icyenda ko tuzitsina kugira ngo duheze shampiyona tumeze neza turi mu kibanza cyiza kandi biriko bira- birikora biriko birakorwa Eh, match zitatu turazitsinze zikurikirana rero byose genda bikesha abakinnyi kuko baranyumvise baratwumvirije ko bategereza gutsinda kugira ngo iyi kipe ntizoye kuvugwa ngo ni iya munani ni iya kane si ibyo tumenyereye twatanguye ndi shampiyona nabi mugabo biriko biraza biratuzoheza shampiyona neza turabyizeye kandi bizoko- bizoshoboka umugwi vitaro watanguye nabi ihiganwa ry'uno mwaka umumenyereza wawo ashima ingene abakinnyi muri kino gihe bariko baratera intambwe biriko biragenda neza biriko biraza kabisa Em, kuri match zisigaye zitandatu mengo ngira ntituzosubira inyuma gushika aho twoja inyuma ya- y'um- ya place ya y'umwanya wa kane rero ibyo kabisa biri mu migambi yacu kandi bizoshi- bizoshika ariko guhambya aigle noir ntibikunda oya guhambya grenade ntibikunda aho umuntu yoba yibesha abesha n'abantu twatanguye nabi grenade yatanguye neza yaratu- yaraturiye amanota menshi cyane ntawe ubyibagize mugabo kuko turarwanira kiriya kibanza cya gatatu cyangwa icya kabiri birashoboka nabyo kuko eh, uwo dukurikiranye ntadusumbye amanota menshi cyane rero ni ibiharuro mu bindi turategereje ko bizogenda mu maci zikurikira zacu maci zacu ni za maci y'uwo dukurikirana eh, musongati mu gihe za fazare mwavuga muti abakinnyi ntibaratahura izo mubabwira uno munsi twavuga ko bariko baratera intambwe yego biraboneka urabye match twakinnye na olympic star na musongati niho nabonye ko batanguye kumva ibyo tubabwira kandi urabona twatanguye shampiyona nabi kubera dufise abakinnyi bashasha batsindwa match nyinshi za mbere turanganya ariko buke buke urabona ko ekipe yari nshasha muri apepre 70% mugabo ubu tugize imana iyi ekipe ikabandanya ukunye tukongeramo petetre abakinnyi nk'umwe babiri batatu tushobora kugira ekipe nziza umwaka utaha mwamenya ko gushika ubu hasigaye inkino zitandatu gusa ngo ihiganwa ry'uno mwaka rirangire umugwi aigle noir ari uri ku isonga kandi amanota ufise awuha uburenganzira bwo gutwara igikombe c'ihiganwa ry'uno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ushira uwa bibiri na cumi n'icenda ni mu gihe umugwi mesaje bujumbura wowo muri kino gihe uri mu kibanza ca cumi na gatandatu arico ca nyuma ivyawo bisa n'ivyawurangiranye utegerezwa gukoroka mu cicaro ca kabiri ihiganwa ry'uno mwaka rirangiye bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu amakuru atangiza uyu munsi iminota mirongo itatu n'ahangahe ihumurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye mukomeze ariko mukurikire radiyo yanyu ijwi rya amerika ibiganiro birakomeza umunsi wose murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu